kuri radiyo ijwi y'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi muriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na federika nkunikije na tomasi kamirindi mwiriwe mwiriwe amakuru Thank you for the trust.
murakoze ku cyizere mungiriye munshinga kuyobora uyu muryango munyemerere aka kanya mbizeze kuzabikorana ubwitange of my commitment uyu ni perezida paul kagame w'u rwanda ijambo rye ryasemuwe na jeffrey mutagoma perezida paul kagame yari amaze gutorerwa kuyobora umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba eac
sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi ku wa gatanu yahevye irarekura laurent gbagbo yahoze ari perezida wa cote d'ivoire
al shababu n'umutwe wa leta ya kisilamu barimo bararwanira mu majyaruguru ya somaliya
igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika catangaje ko cakoze ibitero vy'indege vyahitanye ubuzima bw'abagwanyi 24 bo mu muhari w'inkagondwa
leta zunze ubumwe za amerika kandi yatangaje uyu munsi ko ivuye mu masezerano yari ifitanye n'uburusiya amasezerano yo kugenzura intwaro za kirimbuzi
amakuru avugwa hirya no hino ku isi sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi ku wa gatanu yahevye irarekura laurent gbagbo yahoze ari perezida wa cote d'ivoire inyuma yaho yambikiwe izera mu kwezi guheze ku vyaha vy'ubwicanyi yagirizwa abacamanza bemeye kurekura uyu mugabo afise imyaka mirongo irindwi n'itanu hamwe na charles blegude yahoze ari umushikiranganji ajejwe ugwaruka maze baca bategeka ko azoba arabaye mu gihugu kitatangajwe cane kitavuzwe mu kurindira ko yitaba urubanza ruzokunguruzwa n'abashikizamanza abaye umutetsi yahoze ari umukuru w'igihugu wa mbere arengutse imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe babo yambitswe izera ku igenekezo rya cumi na gatanu ry'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka ku vyaha vyose yagirizwa nyuma y'amatora yo muri cote d'ivoire yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi abantu barenga ibihumbi bitatu ku mpande zose barishwe nyuma ya babo yankiye kwemera ko yatsinzwe amatora na alasane watara atwara icyo gihugu muri iki gihe yarashyigikiwe n'amakungu muri somaliya al shabab irimo iraharwanira kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize n'umutwe wa leta ya kisilamu dayesh mu magambo ahinnye mu karere k'imisozi y'intara ya bari ni mu majyaruguru y'igihugu nk'uko inzego z'iperereza za somaliya zibitangaza al shabab yirukanye dayesh mu midugudu ibiri uwitwa el mirale n'uwitwa shebab iyi mitwe yombi al shabab rero na dayesh irashaka kwigarurira ubutaka no kugenzura ubutaka nyine hanyuma bakabona n'uko barya imitsi y'abacuruzi umuvugizi wa al shabab al mahamud dere avuga ko dayesh ari kanseri igomba kurandurwa muri somaliya naho Hussein Sheikh Ali wigeze kuba umujyanama mu by'umutekano wa perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmayo avuga ko imitwe yombi Daesh na Al-Shabab ari ikibazo gikomereye leta ya Somalia.
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane caratangaje ko cishe abagwanyi mirongo ibiri na bane mu bitero vy'indege cakoze ku munsi wa gatatu mu micungararo y'igisagara ca shebele hagati mu gihugu ca somaliya ibiro vya gisirikare ca amerika mu ntara ya afurika africom vyashikirije itangazo rivuga ko ata musivile n'umwe yaguye canke yakomerekeye muri ivyo bitero ivyo bitero bibaye hari haheze ikiringo kiri munsi indwi zibiri igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika gikoze ibitero vy'indege vyahitanye ubuzima bw'intagondwa za kisilamu mirongo itanu na zibiri zari zakoze ibitero kw'ikampi igisirikare ca somaliya umurwi w'intagondwa al-shabab uracari mu bibanza bitari bike vyo hagati hamwe no mu bumanuko bw'igihugu ca somaliya igisirikare ca leta zunze amerika carongereje ibitero vyacu vy'indege kuri uyo murwi mu mugambi wo gushigikira leta ya somaliya yemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu leta zunze ubumwe za amerika hagati aho yatangaje uyu munsi ko ivuye mu masezerano yari ifitanye n'uburusiya amasezerano yo kugenzura intwaro za kirimbuzi zishobora kurasa muri kilometero ibihumbi bitanu na magana atanu aya masezerano yitwa inf mu magambo ahinnye y'icyongereza yashyizweho umukono mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi na perezida ronald reagan wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe na mikhail gorbachev wari umukuru w'icyahoze ari repubulika ziyunze z'abasovieti yatangiye gukurikizwa mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'umunani inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi zimaze kuyemeza burundu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yatangaje ko kuva mu masezerano inf bizatangira kujya mu bikorwa guhera ejo kuwa gatandatu amerika imaze iminsi irega uburusiya ko ari bwo bwatangiye kuyarengaho ikora intwaro nshyashya bukora intwaro nshyashya zibujijwe n'aya masezerano umuryango wa gisirikari otan watangaje ko ushyigikiye ijana ku ijana icyemezo cya leta zunze ubumwe za amerika nawo urega uburusiya ko bwarenze ku masezerano inf ariko uburusiya bwo buhakana ibi birego bya amerika na otan
muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro by'iradiyo yacu tubibashikiriza iminsi yose ku iradiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira ku metero ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ijwi ry'amerika tujye mu makuru yo mu biyaga bigari inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba ishoje imirimo yayo iyarusha muri tanzania yemeje ko perezida paul kagame w'u rwanda agiye kuyobora eyase mu gihe cy'umwaka umwe ku bindi baganiriyeho tubibaze geoffrey mutagoma wabidukurikiraniye
iyi nama ya makumyabiri y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba niyo ya mbere iteranye muri uyu mwaka ikaba ibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri yarusha muri tanzania perezida paul kagame w'u rwanda yasimbuye perezida yoweri museveni wa uganda ku buyobozi bw'umuryango
murakoze ku cyizere mungiriye munshinga kuyobora uyu muryango munyemerere aka kanya mbizeze kuzabikorana ubwitange
iyi nama yiyemeje gusuzuma ubusabe bw'igihugu cya somaliya bwo kwinjira mu muryango wa afurika y'uburasirazuba no gushyigikira igihugu cya kenya kuzaba mu bigize inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nubwo itangazo risoza iyi nama ryavuze kuri bimwe mu bibazo byo mu bihugu bigize umuryango wa afurika w'uburasirazuba inama ntigeze itobora ngo igire icyo ivuga ku byerekeye umwuka utari mwiza ukomeje kugaragara hagati ya bimwe muri byo ijambo rigufi perezida paul kagame yavuze yakira ubuyobozi bw'uwo muryango yavuze ko badashobora kwemera ko wasubira inyuma mu gihe wari utangiye gutera imbere iri tangazo risoza iyi nama kandi ryavuze ko bakiriye raporo y'umuhuza mu biganiro bihuza abarundi bwana benjamin mkapa bongeye gusaba ibihugu bigize uyu muryango gutanga ku gihe umusanzu w'amafaranga bisabwa kugira ngo byirinde kudindiza imirimo yawo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ibirarane vy'amafaranga igihugu cy'u Burundi giheraniye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ntivyavuye ku gushaka kw'ico gihugu abashingamateka b'abarundi bari mu nama nshingamateka y'umuryango bemeza ko Burundi buzokwikura uyu mwenda ni inkuru ya Raymond Zimana umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ari i Bujumbura
mu gikorwa abashingamateka b'abarundi bari mu nama nshingamateka y'akarere ka afurika y'ubuseruko batumwe n'iyo nama mu gihugu baserukira cyo kuraba aho ibyo kwinjira muri uyo muryango bigeze kuri uyu wa gatanu abo bashingamateka babonanye n'abamenyeshamakuru mu bibazo byagarutswe ko nikijanye n'ibirarane uburundi bufitiye uyo muryango vyangana n'ayarenga gato imiliyoni cumi na zine z'amadolari y'abanyamerika mu kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani abo bashingamateka bemeza ko Burundi butigeze bwanka kuriha iyo ntererano Victor Burikukiye arongoye umugwi w'abashingamateka b'abarundi bari mu nama nshingamateka ya yase avuga ko ikibazo c'ibirarane atari c'u Burundi gusa ariko kizoterwa umuti buhoro buhoro kumenyekanisha ivyo bibazo ko bihari abo vyega mugabo kandi tutiyobagije ibibazo igihugu gifise mugabo tukaza mu buryo buke bushobora kuba buboneka kandi barabikora bavuga ngo isorosoro rigwiriyo rija bakaza barakuramo kimwe kimwe kimwe kimwe gushika bizogenda neza nibaza ko atangorane bizotera ko n'ibindi bihugu naho bumva bamwe batera induru ntivyera ngode ntivyera ngode bamwe bose barafise ingorane zabo hariho n'ataratanga na rumwe banashaka kandi bariko barakora kuri ico kibazo nyene umushingamateka Jean Marie Muhigwe avuga ko Uburundi bugiye kugitorera umuti kuko inzitizi zakuweho yemeza ko byatumwe n'ingorane y'amategeko y'uyo muryango bitavuye ku gushaka kwa leta y'u Burundi afatira ku mwaka w'amafaranga w'akarere ka Afurika y'ubuseruko utatangurira rimwe n'uw'u Burundi murazi yuko ikoreshwa ry'amafaranga mu karere ka Afurika y'ubuseruko iyo tegeko rwa budgetaire itangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu w'uyu mwaka twebwe rero leta y'u Burundi taraba guhinyanyura ibwirizwa shingiro murazi yuko rwa bijeteri mu Burundi yatangura itariki imwe z'ukwezi kwa mbere gushika itariki mirongo itatu n'imwe kigarama rero leta y'u Burundi imaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga yaza kwikazanura ngo itange intererano yaryo tuza dusanga umwaka w'amafaranga muri Afurika y'ubuseruko igera wa bijeteri yo mu karere iza irikirahera ugasanga rero Burundi buriko buratanga amafaranga y'uwo mwaka n'ay'umwaka uheze naho rero hagiye haba iyo kimire desariyere abo bashingamateka bemeza ko Burundi buheruka kuriha umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo kugabanya ibirarane bafise bavuga ko igihugu c'ubuganda arico conyene kidaheranye muri uyo muryango ikindi kibazo cabajijwe nuko Burundi buzokoresha ifaranga ry'uyo muryango mu gihe ibihugu bigize uyo muryango vyihaye ihangiro ko rizotangura gukora mu mwaka wa 2024 Jean Marie Muhigwa yizeza abarundi ko Burundi butazosigara inyuma.
Iyi ni hangiro igira gatatu muri za nkingi zo kuja hamwe. Yizera ko igihugu c'u Burundi twagiye muri uyu muryango kubera yuko vyari ngombwa ko tuja hamwe n'abandi kuko burya ubugiregire bugira babiri. Rero nta nkeka yuko igihugu c'u Burundi kurya twavyifashemwo no mu zindi ntambuko n'iyi ntambuko ntibukuka buriteguye. Nta makenga twogira rero.
kuri ico kibazo c'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ubundi yagize ico akivuga ko ni umushinga amateka Leontine Nzeyimana aho yemeza ko ibihugu bitanu arivyo bimaze kwiyemeza kurikoresha muri uyo muryango igihugu kimwe arico Sudani y'Epfo kikaba arico kitaratera umukono naho bizeye ko kizobikora ikindi yashikirije yemeza ko hari ibikorwa vy'ibanze bitegerezwa kuva mu nzira kugira iryo faranga ritangure gukoreshwa aho ni nk'ibijanye no gukuraho imipaka ku rudandazwa muri ako karere niyo douanière mu rurimi rw'igifaransa naho bemeza ko bigeze ku ntambwe ishimishije no gushyiraho isoko rusange ry'uwo muryango ikibazo gikeneye ibikorwa bitari bike nk'uko byemezwa n'abo bashinga amateka i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi rya amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo mu biyaga bigari tuyakomereze mu rwanda aho bijihije ku nshuro ya makumyabiri na gatanu umunsi w'intwari ku rwego rw'igihugu wabereye ku gicumbi cy'intwari i kigali ariko wanabereye hirya no hino mu midugudu asumuta akabo yaraduhiye inkuru nubwo perezida w'u rwanda paul kagame atitabiriye uyu muhango ariko yahaye ubutumwa abanyarwanda binyujije ku rukuta rwe rwa twitter yabifurije umunsi mwiza anagaragaza ko ubwitange bw'intwari z'u rwanda butapfuye ubusa perezida paul kagame mu butumwa bwe yagize ati ku ntwari zose z'igihugu cyacu n'abagiharaniye twibuka uyu munsi ubwitange no kwiyemeza byanyu ntabwo byapfuye ubusa ni umukoro wa twese kugira ngo iryo terambere rikomeze mu gihugu tugire abo twifuza ku gicumbi cy'intwari z'igihugu niho habereye umuhango w'uyu munsi ku rwego rw'igihugu waranzwe no gushyira indabo ku mva z'intwari zihashyinguye minisitiri w'umuco na siporo nyirasafari esperance yavuze ko abanyarwanda bakwiye kwigira ku ntwari z'igihugu bagakomeza no kurinda ibyagezweho kuri uyu munsi twari twahisemo insanganyamatsiko uvuga ngo dukomeze ubutwari mu cyerekezo twahisemo ni ukuvuga ngo nk'igihugu dufite ibyo twahisemo n'ubundi bishingiye ku bumwe kureba kure kumenya gusobanura no kuba wabazwa ibyo ukora ukorera abanyarwanda icyo cyerekezo rero n'ibindi byerekezo dufite haba mu bukungu mu mibereho myiza mu miyoborere turasaba abanyarwanda ko bagikomeraho bakarinda ibyo tumaze kugeraho kandi bagaharanira ko nta waza ngo abisenye uyu munsi w'intwari abakomoka mu miryango y'intwari usanga bagaragaye ndetse nabo bagira uruhare gushyira indabo ku mva zishyinguwemo ababo muri aba harimo umusaza w'uwahoze ari minisitiri w'intebe agatu imana ndetse n'umwana abereye nyirasenge nabo bagize icyo bavuga kuri uyu munsi kiraga ubupfura yakundaga abantu yakundaga igihugu kugeza n'aho yitanga natwe rero icyo byadusigiye ni umutima nk'uwo ndetse no gufasha bagenzi bacu abo tubasha guhura nabo ntabwo yigeze yerekana gukunda umuryango wacu cyane cyangwa se kurobanura ahubwo yakundaga abantu kimwe agakunda igihugu kimwe agakunda ko abana biga ari abakobwa ari abahungu nta moko nta muryango runaka ntaki nitwa hangimana gaspari ni mushiki wanjye nk'abasengeneza be nk'abana banjye nabo bakomeza bagakura bagatera ikirenge muke dewo nkusi umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'igihugu rw'imidari impeta n'ishimwe yavuze ko ubutwari butarareberwa gusa mu bikorwa bya gisirikare uyu muyobozi asaba urubyiruko gukomeza umuco w'ubutwari ku byo bakora byose abana bakura bazakurana umuco w'ubutwari za ndangagaciro z'ubutwari banamenye ko ubutwari atari urugamba gusa atari intambara atari bwa butwari bwa kera ariko n'ibikorwa byose by'ingirakamaro ibikorwa by'intangarugero byose ni ubutwari nk'uko tujya twumva ibihembo ibihembo by'umuntu wagize ibintu avumbura bifitiye akamaro igihugu bifitiye akamaro abatuye isi ibyo byose ni ibikorwa by'ubutwari tukibaza rero yuko abana bacu abo bazabyara u rwanda rw'ejo n'ejo bundi ruzaba rufite abantu koko b'intwari barwubaka barushakira ineza barushakira iterambere barushakira imibereho myiza mbese muri rusange intwari z'u rwanda ziri mu byiciro bitatu kugeza ubu ari iby'imanzi imena n'ingenzi zishyirwamo hashingiwe ku bwitange bugaragara mu bikorwa zakoze n'akamaro byagiriye abantu kugeza ubu usibye intwari zashyizwe muri ibi byiciro uko ari bitatu urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'ibyishimwe ruvuga ko rukomeje gukora ubushakashatsi ku bandi bantu bagiye basabirirwa kuba intwari hagiye gushyira imyaka igera kuri n'uru rwego ruvuga ko rufite amazina y'aba bantu ariko rutarageza igihe cyo kuyatangaza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamananira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko rero mu bimenyereye iminsi yose ku wa gatanu mango n'icya gihe cyo kubashikiriza amakuru ya siporo n'inkino bitekanijwe mu mpera z'indwi mu burundi no mu rwanda reka aya makuru rero tuyatangure mu burundi aho turi kumwe na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka mwiwe neza evariste
mwiwe neza fredi mwiwe neza mutubwire mu ncamake amakuru y'inkino zitekanijwe mu mpera z'umwaka z'indwi n'izihe eka ndabona ko muhava muvuga cyane cyane ku byerekeye umukino wa volleyball hamwe n'urukino rukomeye cyane rwose ruzohuza urwaruka rwo mu burundi n'igihugu cya niger tubwire dutangure cyane cyane kuri ku makuru yerekeye inkino za volleyball ibitekanijwe n'ibihe muri iyi
inyuma y'aho habereye ku munsi w'imana itonwa ihiganwa ryahuje imigwi yose ikina mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'ubudumbura urukino inkino zo kugurura ihiganwa kuri w'imana rero hatekanijwe inkino zitatu zo kugurura iryo higanwa ku ruhande rw'abakenyezi n'abigeme hatekanijwe inkino zibiri urukino ruzuhuza umugwi witwa rezase n'umugwi new colombe hamwe na muzinga uzohura n'umugwi bevese ku ruhande rw'abagabo naho hatekanijwe urukino ruzohuza amikare umugwi wa meri ya bujumbura hamwe na bujumbura wezo wa ndani ahantu babwira ko muri ino migwi izotangura higanwa kuri w'imana umugwi muzinga w'abigeme ari watahukanye igikombe muri tonwa iheruka tonwa yo kugorora ino higanwa ry'umupira w'amaboko mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball bujumbura mu cyicaro cya mbere izo nkino zose zobera mu gisagara cya bujumbura cyangwa mu bindi bisagara
izo nkino zose zobera mu gisagara cya bujumbura kuko ari higanwa ryo mu gisagara cya bujumbura ni higanwa rero ritunganywa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu gisagara cya bujumbura ahantu kubwira fredi yuko ariryo higanwa mu burundi rifise imigwi myinshi kuko mu gihugu hagati imigwi ikina volleyball harugwa atari myinshi cyane nk'ibujumbura ibujumbura babanza gukina bagaheza higanwa ryo mu gisagara cya bujumbura bakabona guhura rero n'imigwi yo mu gihugu hagati tugarutse kuri iryo higanwa ry'umupira w'amaguru naryo ryiteguriye gute urwaruka rwo mu rundi rwifashe gute muri iki gihe
urwaruka rw'uburundi rwafashe indege ku munsi wa kabiri w'inondwi rugana igisagara cya niger muri nigeria aho rero uburundi bugiye gukina muri ino higanwa ry'imigwi iserukira bihugu y'abasore batarenze imyaka mirongo ibiri no kuvuga yuko rero umugwi w'intama mu rugamba wagiye witeguye nk'uko umumenyereza w'umugwi joselin bifubusa yabibwiye abamenyesha amakuru ni uko rero uwo mugwi w'intama mu rugamba wagiye witeguye ndetse ukaba waratumye ko n'umukinnyi rurangiranwa asanzwe akina mu gihugu cy'ubuhorande yaje gukina gufasha umugwi w'intamba mu rugamba watarenze imyaka mirongo ibiri joselin bifubusa rero ariko abwira abamenyeshamakuru yamenyesheje ko umugwi amenyereza yiteze kuzogira byiza naho uzohura n'imigwi ikomeye ahantu kubwira fredi yuko umugwi w'intama mu rugamba uri mu mugwi umwe n'umugwi iserukiragihugu wa niger wakira ihiganwa uri kumwe kandi n'umugwi iserukiragihugu wa nigeria umaze gutwara ibikombe byinshi bya afurika hamwe rero n'umugwi bafana bafana wa afurika y'epfo kuri wa gatandatu rero igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu mu ijoro abakozi b'umupira w'amaguru bahanze amaso igisagara cya niger mu kanya gatoya cyane rwose ayo ma ekipe y'urwaruka iyo intamba mu rugamba yoba yarizi iyo ekipe bizotana mu mitwe yo muri niger
nta na rimwe barigera tana mu mitwe ariko gusa icyo nokubwira fred ni uko umugwi w'intambara mu rugamba batarenze imyaka mirongo ibiri si cyo kimwe n'umugwi w'abakuze atana aribo bari bwashike mu nkino za nyuma umugwi w'intambara mu rugamba batarenze imyaka mirongo ibiri rero warashoboye gukina muri igihumbi kimwe amajana icyenda na igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu ukina muri nigeria aho rero washoboye gushika no mu rukino rwa nyuma ariko utashoboye gutwara igikombe gutyo wararonse n'akaryo mu mwaka ukurikira igihumbi kimwe ijana na mirongo icyenda na gatandatu wo kuja mu nkino z'isi mu gihugu cya katari evariste tuza gutera akamo ku munsi wa mungu kugira ngo uduhe amakuru cyane cyane yerekeye ibiza byavuye muri urwo rukino murakoze
murakoze nawe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda naho hari amahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru igikombe cy'intwari na, na, na shampiyona yo mu cyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo shampiyona muri volleyball izakomeza ejo kuwa gatandatu turi kumwe na jean claude munyandinda kuri telefone nizeye ko imirongo imeze neza byatunaniye biracikagurika hanyuma jean claude tukamushakisha tukamubura ibyo ari byo byose muri mu mpera z'iki cyumweru jean claude azabigarukaho mu makuru yacu nyine yo mu mpera z'icyumweru mu mupira w'amaguru irushanwa ry'igikombe cy'intwari volleyball shampiyona mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tugiye ku musozo rero w'aya makuru noneho fred amakuru twabwiye abanywanyi b'ijwi ry'amerika mu magambo make thomas amakuru ahambaye inkuru cyane rwose ihambaye twavuze mu kanya gaheze ni uko sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi ku wa gatanu yahevye ikarekura rohang babo yahoze ari perezida wa cote d'ivoire nyuma yaho yambikiwe izera mu kwezi guheze ku byaha by'ubwicanyi yagirizwa abacamanza bemeye kurekura uyu mugabo afite imyaka mirongo irindwi n'itanu hamwe na charles ble gude uwo yahoze ari umushikiranji yajejwe gwaruka maze baca bategeka ko azoba arabaye mu gihugu kitatangajwe mu kurindira ko yitaba urubanza ruzokunguruzwa n'abashikizamanza leta zunze ubumwe za amerika yatangaje uyu munsi ko ivuye mu masezerano yari ifitanye n'uburusiya amasezerano yo kugenzura intwaro za kirimbuzi zishobora kurasa muri kilometero ibihumbi bitanu na magana atanu aya masezerano yitwa inf mu magambo ahinnye y'icyongereza yashyizweho umukono mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi na perezida ronald reagan wa amerika w'icyo gihe na mikhail gorbachev wari umukuru w'icyahoze ari repubulika z'abasoviyeti atangaza rero icyemezo cyo kuyavamo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko bizatangira kujya mu bikorwa ejo kuwa gatandatu umuryango wa gisirikari otan watangaje ko ushyigikiye ijana ku ijana icyemezo cya leta zunze ubumwe za amerika ari otan ari na amerika baregwa uburusiya ko bwaribwo aribwo nyirabayazana kuko bwongeye gukora intwaro zibujijwe n'aya masezerano ariko uburusiya burabihakana twabwiye kandi ko igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane cyatangaje ko cishe abagwanyi mirongo ibiri na bane mu bitero by'indege cyakoze ku munsi wa gatatu mu micungararo y'igisagara cya shabere hagati mu gihugu cya somaliya ibiro bya gisirikare cya amerika mu ntara ya afurika africom byashikirije itangazo rivuga ko atamusivire n'umwe yaguye cyangwa yakomerekeye muri ibyo bitero ivyo bitero bibaye hari haheze ikiringo kiri munsi indwi zibiri igisirikare ca leta zumwe za amerika gikoze ibitero vy'indege vyahitanye ubuzima bw'intagondwa za kisilamu mirongo itanu na zibiri zari zakoze ibitero kw'ikampi y'igisirikare ca somaliya umurwi w'intagondwa al-shabab uracari mu bibanza bitari bike vyo hagati hamwe no mu manuko w'igihugu ca somaliya igisirikare ca leta zumwe za amerika carongereje ibitero vyaco vy'indege kuri uyo murwi mu mugambi wo gushigikira leta ya somaliya yemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu hagati aho al shabab irimo irarwana kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize n'umutwe wa leta ya kisilamu dayesh mu magambo ahinnye mu karere k'imisozi y'intara ya bari ni mu majyaruguru y'igihugu nk'uko inzego z'iperereza za somaliya zabitangaje al shabab yirukanye dayesh mu midugudu ibiri uwitwa el mirale n'uwitwa shebab iyi mitwe yombi al shabab n'umutwe wa kisilamu nako n'umutwe wa leta ya kisilamu yombi irashaka kwigarurira no kugenzura agataka no kurya imitsi y'abacuruzi umuvugizi wa al shabab al mahamud dere avuga ko dayesh ari kanseri igomba kurandurwa muri somaliya
twabibutsa kandi ko twari twabwiye ko hariho n'inama ikomeye yabaye inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka afurika mu musereko akaba perezida kagame yatowe kuyobora uyu muryango mu kiringo cy'umwaka inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira pire yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikirijwe na frederic nkunikije na thomas kamirindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza na wikendi nziza murakarama